iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda hano muri studio ya karindwi muri kumwe nanjye eugenie mukankusi nongeye kubasuhuza kandi mbaha ikaze kuri radiyo yanyu mu mwanya n'ikiganiro muri isanga uyu munsi ahanini tuganira ku bikorwa by'urubyiruko rw'abakobwa abigeme ubu babayeho gute uburyo bagerageza kwirwanaho ni ubuhe rwihangira imirimo rero rugamije kwiteza imbere radiyo ijwi ry'amerika muyikurikira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu rwanda turi ku mirongo migufi shoti webuzi mu burundi kuri facebook hanyuma no ku rubuga rwa interinete kuri radiyo yacu arobazi jemeri akadomo komu aho niho mwatwandikira mushaka kutugezaho ibitekerezo n'inama naho ku rubuga rwa interineti aho mutwumvira ni kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu vewa akadomo komu ikaze mwese murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika iyo ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
genda mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
uyu muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi inshuti z'ijwi ry'amerika nongere mbaha ikaze mu kiganiro muri isanga umuryango mpuzamahanga ushinzwe umurimo uvuga ko ubushomeri bukomeje kugariza urubyiruko muri rusange mu gushakira umuti icyo kibazo urubyiruko rugenda rwihangira imirimo itandukanye kuri uyu munsi wa gatanu umunsi twahariye abari n'abategarugori abigemeye n'abakenyezi turaganira ku bikorwa by'urubyiruko rw'abigeme bihangiye umurimo uburyo babayeho n'umwuga bahisemo kugira ngo babone imibereho nyuma yo kwiga bakabura akazi twatumiye rero claudine niyo kwizera ukuriye ishyirahamwe ry'abakobwa bogosha bamwa imishatsi mu burundi mbere na mbere rero turebye ku rwego mpuzamahanga umuryango w'abibumbye onu utangaza ko ikibazo cy'ubushomeri mu rwaruka cyangwa se urubyiruko kigenda kirushaho gukara imibare onu yatangaje mu mpera z'umwaka wa bibiri na cumi na karindwi yerekana ko nko mu burundi ibice mirongo itandatu na bitanu ku ijana by'urwaruka rwarangije kaminuza rwugarijwe n'ubushomeri abatari bake rero muri urwo rwaruka bagerageza kwishakira imirimo nubwo hari abo bigora kubona igishoro kugira ngo bihangire iyo mirimo mu kiganiro muri isanga rero uyu munsi nk'uko nari mbebabwiye kandi mubimenyereye abapfasoni n'abigeme nibo tuganira ahanini cyangwa se tukaganira ku bikorwa byabo twabatumiriye nk'uko nabivuze niyo kwizera claudine wo mu ishyirahamwe ry'abakobwa iri shyirahamwe ryitwa mukobwa ndashoboye rihuriyemo abakobwa baminuje hanyuma bakaza kubura akazi bagahitamo gukora umwuga wo kogosha cyangwa se kumwa imishatsi nk'uko mu kirundi babivuga bakorera mu ntara ya bubanza ibindi umutumirwa wacu araza kubibagezaho mu kanya turacyarimo kumushaka kuri telefone telefone ntabwo imeze neza ariko ndumva mu kanya dushobora kuza kumubona hanyuma irakomeza gucikagurika ariko mwihangane turamubona mu kanya
inshuti z'ijwi rya amerika uretse kuri fm musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero makumyabiri n'eshanu ni ukuvuga kuri kilohertz ibihumbi cumi na kimwe magana umunani mirongo itatu n'eshanu buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu kuva saa mbiri n'igice kugera saa tatu no kuva saa tatu n'igice kugera saa yine ku mugoroba ku wa gatandatu ni kuva saa kumi n'ebyiri kugera saa kumi n'ebyiri n'igice ku mugoroba ijwi ry'amerika kuri metero makumyabiri n'eshanu kilohertz ibihumbi cumi na kimwe magana umunani na mirongo itatu n'eshanu
radiyo ijwi ry'amerika i washington dc mu kinyarwanda no mu kinyarwanda nk'uko nabibabwiraga ikiganiro muri isanga uyu munsi turaganira n'urubyiruko rwihangiye umurimo mu burundi ariko kugeza ubu telefoni iracamo ikongera igacika mu twihanganire turaza gukomeza mu kanya
arabashaka kudutanya bifuza ko tubana bashaka ngo mbeho ntakubona badifuza ko turushinga rukaguma ntega amatwi tega amatwi ntiwumvirize ibyo abantu bavuga if you if you beza abantu ntibabura ikibaraza ishinga isonjalu oh mama humura ku mutima ndagutunyuze oh mama humura ku mutima abari munsi y'izana
radiyo ijwi ry'amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ikiganiro muri isanga nk'uko nabibabwiye turaganira n'umwigeme umwe mu bihangiye umurimo ni claudine niyo kwizera hari mu burundi mu ntara ya bubanza nagira ngo tumwakire noneho arabonetse kuri telefone Eh, claudine uraho neza
ndaho neza ndaho ndashima nuko nuko twari telefoni yawe yari itugoye mu kanya ariko ndumva noneho bitunganye ye mwishingiye ishyirahamwe ah, mwise mukobwa ndashoboye nagira ngo rero tubiganireho Umukobwa adashoboye.
Eh, nagira ngo tubiganireho mutubwire nyine ukuntu mwatangiye iryo shyirahamwe ryanyu n'igihe mwaritangiriye ah, intego mwari mufite mwa- mwatangiye ryari
murakoze cyane nyakubahwa journaliste ngerageje gusubira inyuma gatoya ishyirahamwe mukobwa ndashoboye ryatanguye mu bihumbi bibiri na cumi n'indwi muriko muranyumva iye nyakubahwa turakumva journaliste?
komeza
yego ryatanzwe mu bihumbi bibiri na cumi n'indwi ritanguzwa n'abakobwa cumi bane bahejeje kaminuza batandatu bahejeje humanite generale bararaba situwasiyo turimo ubu shomaje iri mu gihugu turaraba duce dushinga ishyirahamwe turaraba ingana two kuyungunganya ko ari modere ku bandi bakobwa bari inyuma yacu bariko baraheza amashuri ubu Mhm.
ati reka turabe icyo twokora kugira ngo batoyi bacu ntibazohave baheba mu mashure canke baje mu bindi Mm.
niko kuja hamwe dutanga urutokodizasiyo buke buke turatinda turashika ku gatahe gatoyi Mhm.
ca tugashingamo salo do kwafire
ye mufite salo de coiffure coiffure, ubu ni ni ikintu cyari gisanzwe cyangwa se ni umwuga wari usanzwe umenyerewe ku bantu b'abagabo ahanini mwebwe mwagize icyo gitekerezo gute nyine cyo kuba mwahitamo gushinga salo de coiffure kugira ngo mwogoshe cyangwa se kumwa nk'uko mubyita ah, mwa- mugahitamo no kuba muri abakobwa nta ba- nta basore mushyizemo
burya nyakubahwa journaliste nuko nyene benshi dukunda kuvuga ngo imyuga y'abahungu imyuga y'abakobwa turavye neza nta kintu umuhungu yoshobora abakobwa batoshobora
Mhm.
kuko tureka kubikora ugasanga turiko tubasaba amahera bakora ivyo yego Mu twebwe turi abakobwa mugabo ubu turabona ko dushoboye kumwa turabona ko dushoboye hariho abize za mekanike hariho abize za oh, ibyo kubaka barabikora kandi barabishobora Eh, na- nyakubahwa journaliste ibintu byo- byo kuvuga ngo imyuga y'abahungu imenyerewe cyane cyane n'abahungu nibyo dukwiye gusezerera Mhm.
tukabona ko abakobwa dushoboye yego ye ni- nda- ndibwira ko ari nayo mpamvu iryo shyirahamwe ryanyu mwaryise mukobwa ndashoboye
yego umukobwa ndashoboye koko Eh, nta kimukobwa adashoboye icyo umuhungu ashoboye n'umukobwa aragishoboye Ah, nagishoboye koko yego hanyuma eh, watubwiye ko muri abakobwa icumi
yego abakobwa cumi Mhm. Ye, abo bose barangije amashuri
bose barahejeje amashure Mhm. Mu- mwabo- Yego.
mwabonye kandi rero ko- bose nta kazi bafite bose nta kazi Sa- bafite hashize igihe se murangije amashuri
yego bose barahejeje amashure nababwiye ba- bane bahejeje kaminuza Mhm.
batandatu bahejeje amashure yisumbuye yego Eh, none kuki mwahisemo umwuga wo kumwa cyangwa kogosha
ariko ba- mu bisanzwe turi icumi twari dufite amaproje menshi bamwe bari bafite amaproje yandi muga turabya umutahe twari dufite twaravuga tuti reka dushireho ikintu cyotuma n'abandi bakobwa babona ko abakobwa bari ku kivi Mhm.
yego
ye mwari musanzwe mubizi se kwafire yego kandi tubona u- uyi muri iki gihe benshi iriko irafasha na benshi Mhm.
kuko hariho benshi baza tubaza tubone mwebwe mwabishoboye gute byagenze gute Ni Muga iby'ubusobanuro.
turaba, Eh, Sa- ni- nibyo usobanurire aho akumva turaje, sino byose turashoboye n'ukuri yego ubwo uraza gusobanurira abantu nyine N- ndavuze nturaza gusobanurira abantu kuko mu- Yego.
twafashe akanya gatoya tukiri bo kugushakisha ariko ah, iki ni ikiganiro giha abakunzi b'ijwi ry'amerika nyine umwanya bagasobanuza nyine bakabaza nk'ukuntu mwaba mwaratinyutse kwihangira iyo iyo sanodo kwafire kugira ngo mubashe kwibeshaho uburyo mwanyuzemo reka duhe umwanya abakunzi b'ijwi rya amerika hanyuma bakwibarize mu- mukomeze mwungurane ibitekerezo reka ku murongo wa telefone twakiriye sibomana sibomana sibomana
uranyumva karame ye wiriwe neza ndabumva neza ndabumva neza mwiriwe neza Ye- ye buretse gatoya claudine tubanze twumve iki- icyo ashaka kuvuga Ye, siboma yego sibomana Yego.
u- u- urahagana hehe hano ndi mu rwanda mu karere ka rulindo yego
sinumva ndabumva none se neza sibomana nakwibaza ndetse kumwumva inzira umwigeme?
aho muhagaze wowe ntabwo urimo kumwumva eh
ni ni ndetse ko ndabumva neza n'ukuri ah, ye uri rurindo uretse nda- ubwo tura- ah, uraza kumwumva neza
yego Yego.
uretse nsabe ku buhanga bw'ibyuma barebe ko ba- batunganya neza
none nagira mubaze yego
kuba barafashe icyemezo cyo kwishingira gushinga umwuga wo gukora salo de kwafire turazi ko abakobwa hanze aha ngaha batinya kuba ba- bahitamo kuba bagira umurimo runaka bakora bamwe bakora ntabwo ari ibyashuri ari iby'abahungu Mhm.
ariko sinzi ko ndabumva asa izuba n'abagabo ndetse kugera hirya no hino bafite Claude- claudine yewe unyumva sinzi ko ndabumva neza natwe ntabwo na- na- nanjye ntunyumva cyangwa uwo utumvaga sibomana
sa uwo utumva ni sibomana Na- nanjye uranyumva cyangwa ikibazo ufite ni ku- kuri telefoni ya sibomana
ndabumva buke buke buke buke sindabumva neza singe-
I- u- hano muri Hano.
studio hano muri studio ntutwumva na sibomana ntumwumva
ubu ndabumva yego okay ye sibomana wasubiramo ikibazo cyawe
Eh, korodine icyo namubazaga Mhm.
sa kuba barafashe desije yo kuba bahitamo umwuga wo gukora muri salo de kwafire n'iki cyatumye ba- batinyuka kuba bavuga ati reka twebwe nk'abakobwa tudafite akazi dushoje amashuri reka duhitemo gukora koperative cyangwa se gurupe dukore umushinga wa salo de kwafire n'iki cya- cyabateye inkunga vantaje bayikuye kugira ngo dore n'ahanzangara abakobwa bavuga ati hari ibyo tutakora bitewe n'uko abahungu aribo tubona babikora urugero wenda natanga ni ku bumotari Mhm.
hari Yego.
umukobwa ushobora kuba ati njye sinabumotari biriya ni iby'abahungu ese n'iki mwa- niyo nama nk'amwe mwa- mwashinze koperative de kwafiri niyo nama mwagira abari hanze aha ngaha nicyo cyatumye icyizere cyo kuba kwi- mwa- mwishyizemo cyo kuba ati reka dushinge iyacu saro mwabitewe n'iki twagira ngo mudusobanurire munafashe n'abari hanze aha ngaha bose n'uru- n'urubyiruko muri rusange Ye, urakoze cyane sibomana Yego, murakoze.
claudine musubize sibomana nabumvise
yego ye musubize rero umubwire ukuntu mwagi- icyabateye ubwo butwari mu kumva ko mugomba gushinga iyo salo de coiffure
yego mu gushinga salo do kwafire nyakubahwa journaliste burya abakobwa barakunda kudusuzugura ngo ntidushoboye ibi ntidushoboye bijya ntidushoboye biriya kandi natwe rimwe rimwe tutabyerekana ko umengo ntabyo dushoboye kuko turicara hariya tukarindira yuko tuzoronka ubuzi bwa leta muranyumva turakumva komeza
yego Mu- ati turindiriye kutoronka ubuzi bwa leta turindiriye kutoronka ubuzi bw'amashyirahamwe aya turindiriye ubuzi- kuronka ubuzi bwa hariya mu gihe mutaraburonka ugasanga muri ko mwiruka inyuma y'abo ba- bantu bamwe mu masaro do kwakire ugasanga muri ko mwiruka inyuma y'abo bamotare ugasanga nicyo gituma twashatse kwerekana yuko aho abahungu tubasaba bakura nimba ari abamotare nimba ari abo bamwe mu masaro do kwakire natwe turashoboye kuhakura Mhm.
uburyo ubu abakobwa bakiri rimwe rimwe baradusuzugura ugasanga no muri ayo masosiyete haguduha ibintu nyine dushoboye baguma babona umenga abakobwa turi inyuma ntacyo dushoboye n'uwo uguhaye akazi ugasanga aguhaye ka kandi k'inyuma ariko abakobwa turashoboye by'ukuri Mhm. ku ku bwawe rero Yego.
nyine ubwo ni nkaho rero uvuze gushinga uti salo do kwafire twari dufite agatahe gato twari dufite amaporoje menshi mugabo twashatse guhera kuri gatoyi muga gashobora kwereka abandi bakobwa yuko abakobwa bari ku kivi kandi bashoboye Mhm. Ah, ariko ndibwira ko Yego.
turebye iki kibazo cya sibomana ashobora kuba yanibazaga Yego.
u- impamvu mwahisemo gukora salon de coiffure ni uko mwabonaga muzabona abakiriya benshi mukunguka mu- ni iki cyatumye nyine muhitamo icyo ngicyo mwari mufite imishinga itandukanye
mwiza ariko ndavuga nyakubahwa mu bisanzwe ntitwashinze salo zo kuhafira ngo bwira tuzokunguke cyane twari Mm.
kujya kudandaza n'ibindi cyangwa iki mugabo mu gushinga salo do kuhafire Mhm.
twashatse gukora ibyo abandi bantu babona ku mengo abakobwa ntibokora Mhm. guha urugero abandi Yego.
baba- bazaza babakurikiye gutanga urugero kuba akarorero ku bandi bakobwa Yego.
bareke kuza barasuzugura eh, ku bakobwa bareke kuza barasuzugura abakobwa ntibokora ibi mengo baritinya ku bajene twebwe turiko turaheza amashure benshi tubona umengo hariho imyuga imwe umengo twararengeye duhejeje amashure kugira tuja mu biro
Mhm. Ye- ariko yego kuri monde tugeze ko ubuje mbona umengo um- umwuga nu- nu- ni ugutunga yego turaza kubigarukaho mu kanya hari n'undi uh, witwa antoine usa nkaho a- agushije mu ryawe ariko reka tubanze twakire kwizera kwizera uranyumva yego
ndabumva ndabumva neza wiriwe urahagana hehe
ndi mu rwanda mu karere ka rulindo nk'uko bivuze nkaba nitwa kwizera eliyezeri yego
Eh, ikibazo nari mfite yego
mbere na mbere reka mbanze mbashimire kuba mwatuzaniye umutumire nk'uwo nguwo w'umwigeme Ura- urakoze Ndamu- tumushimire kuba ye- yabo- yadufatiye umwanya Ko yo-
ni gake cyane tubona umu- umurundikazi wa- witinyutse kuri icyo kigero nk'uko na- numvishije mwatangiye mubandanya barahari da bara- barahari bitinyutse ikibazo cya mbere eh, ikibazo cya mbere namubaza Mm, mbe- mbega abona abona aho ngaho i burundi bari ku kigero kingana iki mu- mu- mu barundikazi mu rwego rwo gutinyuka imirimo nk'iyo ngiyo dusanzwe tutamenyereye hano mu rwanda ese we aze kutubwira ese ni umuterankunga ushobora kuba yagize gutya akamuha amafaranga kugira ngo ajye muri- ajye- a- a- abe yabasha kwishingira bizinesi nk'iyo ngiyo ikindi kandi aze kutubwira we abona gute kuba umu- umu- umu- umu- umurundikazi ashobora kugira gutya agafata umwanzuro akaba yakogosha cyangwa se akaba yaba umumotari imirimo dusanzwe tumenyereye ko ikorwa n'abagabo ndetse ubundi aho ngaho bigeze ku ruhe rwego uko abibona ubwitabire bwabo mhm. Eh, kwizera uh, ubu mu kanya gashize claudine yari amaze kubivugaho avuga ko mu kushinga iriya sano de coiffure ntabwo bari bagamije urwunguko mbere na mbere bari bagamije gutinyura abandi bakobwa kugira ngo babereke ko bagomba kwigirira icyizere bakabona ko umurimo uwo ari wo wose bashobora kuwukora n'uwo witwaga ngo ukunze kumenyerwa mu mu- mu- mu gitsina gabo aribo ba- bakunze kwikora bagira ngo bahe urugero cyangwa se babera akarorero abandi bakobwa reka rero ubwo mubaze claudine u- sobanurira kwizera umubwire ugereranije nk'igipimo uh, cya- abakobwa cyangwa se abigeme a- abakenyezi bitinyuka bitinyuka ku ruhe rugero mu gukora iyo mirimo eh, isanzwe izwi nk'aho ari iy'abagabo
ndasabye musubiremo iki- iki- ibibazo sinumvise umengo sinabyumvise neza kwizera yabazaga ukuntu mwebwe igipi- urebye nk'igipimo igipimo cyo ku- Yego.
cyo kwiyizera kumva mwifitiye eh, com- com- muri eh, confident mufite eh, kumva ko mushoboye Ki- ki- ki- gihagaze gute igipimo ki- cyo kwiyizera gihagaze gute mu byerekeranye n'aba abigeme cyangwa se abakenyezi aho ngaho mu burundi mubona batinyuka imirimo yari isanzwe ikorwa n'abagabo ku gihe kigero
ni ukuri kugera ubuye ahantu tugeze tubona umenga abakobwa umengo sinzi ngira nti turasahura ico turi byarigenje mu bandi nyene nkumva bariko baravuga ngo mbega ko musaba taranti pusa ngo ngo bis- bikorere bisa- bi- byerekane ko mubishoboye nivyo rero dutegerezwa kwerekana yuko alo Wi- turakumva komeza
ego dutegereza kwerekana yuko izo tran- dayo santi porusa ni nke kuko turabye abakenyezi nkene tungana mu gihugu ubu tugatumira nko kuri sosanti santi porusa ngira ngo canke turenga twumva rero tukiri kuri tonti porusa muri representativite turabye abiga turabye kandi mu bisanzwe ntaco tudashoboye n'ukuri gusa ego twe rero aho tugeze ubu twumva turi fier y'ibyo turi ko turakora twumva turi fier y'abadame banyonga imodoka twumva turi fier ya twebwe nyene tumwa yaba abaparachutisite bariko barakoroka mu bisanzwe abagore nuko twisuzugura turashoboye cyane turashoboye turakwiye kuba nka sosanti santi posa tureperezanta mu gihugu ye urabona rero bagenda barushaho kujya muri iyo myuga cyangwa se iyo mirimo
biriko biraza Biraza.
turazi aho tugeze biriko biraza bariko barabyijukira Mhm.
twebwe nko kuva aho dutanguriye turabona mu karere duhereyemo kabubanza hariho abakobwa bariko barakeya mu bi- mu buryo ubu canke buriya hariho abariko baraba aba- aba- aba dj bajya bavuza imiziki mu mu mantuze hariho abariko baratwara imiduga ye hariho n'abaturiko turabona bariko baraza ubu vrema ni ibintu vyo gushima cane n'abakora Ibintu ubukanishi dukengura ba- umuhanda bakora ukitsa.
amamodoka yego Ye, wa- uri- kwizera rero yabazaga ngo niba hari nk'umuterankunga baba barabahaye amafaranga wamusubiza mbere y'uko Ya- twakira undi- twebwe mu gukiriya sosiyete yacu twababwiye ko twatanguye turi abakobwa cumi twatanguye ku makotizasi mugabo tudaturadoodora hirya no hino dusaba amamashine dusaba ibiki Mhm.
ariko kugera ubu ntitubibona neza ingene bimeze kabisa Hmm.
ariko twizeye yuko ego ntimubibona neza ushatse kuvuga iki
ntitubibona neza twatanguriye ku mashini zine nka twebwe muri sarado kwafiri Hmm.
ariko ubu kubera twazigira ko n'iki dusigaranye zibiri tugumana umwizero yuko dushobora kunguka tukaronka izindi
izindi ubizi izindi aho zarapfuye Ye, um, reka tu- tu- dusubire ku murongo wa telefone tubanze twakire olivier telefone zirimo ziracika naye iye nayo tutaza kuyibura olivier
naam wiriwe
mwiriwe neza telefone zabaye ingorabahizi uta- utubabarire urahagana twabyumvise urahagana muri kigali yego kicukiro Kicukiro. Mhm. no Yes.
ufite se igitekerezo cyangwa ni ikibazo wifuza kubaza claudine
Eh, mfite igitekerezo yego
amvuga ati ko umuntu aba yaba twararangije turi benshi Mhm.
ariko tukaba turi ahantu hatandukanye ni gute umuntu eh, bajya badu- babakusanya bakabafashiriza mu mu magurupe gurupe nazo kubijyamo bisaba kantereka
uravuga bande babakusanya se
aba abantu b'ibukuru nyine bashinzwe ku- guteza imbere abantu bata baba badafite amafaranga yo kugira ngo biteze imbere igihe barangije kwiga abo bantu sinzi sinzi abo uvuga sinzi ukuntu wategereza ngo akibuhana kaza imvura ihise ahubwo wavuga uti abo Yego.
bantu nibabanze bishyire hamwe ba- babanze bamenye n'icyo bashaka gukora
Mm, nanjye ndi umushoferi Mm.
ariko kugira ngo ujye mu ishyirahamwe ry'abashoferi biba bisaba akantu kandi iyo ukiri hasi n'ako kantu kukabona aba ari ingorabahizi Ko- uravuga nka nka kotizasiyo kugira ngo winjire mu muri asosiyasiyo
yego Mhm.
kandi hano usanga aba- abashomeri ari benshi baba bari ku mihanda kandi bamaze imyaka nka mirongo itatu bizwi Mhm.
ariko nta gihinduka ngo umuntu nyine ave ave muri ubwo buzima yenda gusaziramo Mhm. Ye- Mm, ubwo tukaba tukaba tubashimira tuba tubakurikirana hose yaba kuri radiyo yacu ijana na kane n'ibice bitatu Mhm.
no kuri interineti Ye, mukomeze rwose murakoze cyane turabakunda
natwe kandi ni uko Ye. Ah, Claudine um, Olivier ati ati umuntu abantu bagombye ku- ku- kureba ukuntu babakusanyiriza hamwe bakagerageza kubafasha uretse ko nk'uko nabyumvise abantu nibo bagomba kwibu- kubanza kwitekerereza n'icyo bashaka ariko wavuze uti twagerageje kugenda tudodora kugira ngo turebe uwagira icyo uwagira icyo adufasha nko bi- mu bijyanye n'izo mashini watubwiraga nubwo mwagize ibyago zimwe zikaba zarapfuye ariko wavuga uti twagiye tudodora wagira nama ki abantu baba bifuza gukora nk'ibyo ngibyo mukora yadodora he yabigenza gute cyangwa se uba wakwifuza no gukora ikindi kintu uko yabyifatamo
ujya mu bintu bikomeye cyane akimuhana akazi imvura ihise kandi ushaka kugufasha gufasha bivanye nawe wenyine aho ugeze aho wahereye ushaka nta muntu n'umwe aza gusanga muhira ngo ajye kugufasha atabonye icyo wakoze yego kandi n'ufite iyo mushaka gushika murakora aho mugejeje nimba ari uwasinze muri ko murakora akavuga ati reka ndabankuraje akazira ko yego twebwe rero nk'abakobwa cumi bari bashomereye twifuza kubona yuko twebwe nyine dushobora gusatisifeza amabezo yacu abakobwa murabizi mu buzima dukenera byinshi turakenera tuna turiya muzi mugabo rero abakobwa benshi cyane kwiyumvira icyo bakora bapefera kujya kubisaba abagabo kumva umwengo nkeneye umusheri afite amafaranga nkeneye ku sinzi murabyumva ndabyumva rwose kandi icyo- icyo gitekerezo ugasanga watugejejeho umubyeyi yarakwigishije imyaka n'iyindi warahejeje kaminuza
Mm.
urageze aho nawe ukumva isoni ukavuga ati mama wanjye arashaje muri iyi myaka agezemo reka nanjye ndamu ndamusayidire eh. oya ni ibiki Yego, mugabo kubera ubuzi bwa leta bugoye ugasanga ntucironka akazi Mhm.
niho haho rero dukeneye kuronka akantu koza karadufasha buke buke nibyo umutaha uragoye
Eh, nabika- mugabo mumaze kuja hamwe Mhm.
mukagira icyiyumviro kimwe Mhm.
mukavuga ati dushaka gushika aha
yego bifasha gusumba Ye-
yego rwose icyo gitekerezo nagikunze aho uvuga uti eh, umukobwa arashoboye Eh, niba ashoboye rero Arashoboye icyo cyane.
musaza we yago- Eh, yago- Ntashobora akora gufata aba- aba- abasheri abagabo abaki Eh, arashoboye gukora nawe nyine aho hantu agakurayo duke duke tuza turamufasha mu buzima bwiwe Mm.
ubusanzwe n'abo bagabo tuza kuguha icyubahiro bivanye nawe we aho ugejeje ukora oya, icyo gihe iyo ugiye kujya kumusaba uba witesha icyubahiro nyine ariko iyo abonye ko hari aho Yego.
ugeze nawe ashobora no kugutera inkunga ariko atari ukuvuga ngo ugomba kumusaba akantu ako ari ko kose Nku- wabivuze neza uti umuntu gusaba umugabo cyangwa umuhungu kandi amaboko yakoresheje kugira ngo agere kuri icyo kintu nawe uyafite nawe Igize- urayafite Eh.
mu ishuri twiga ndibuka ko hariho abakobwa benshi baba aba mbere bagaca ak'abahungu cyane mugabo turazi ingene tubayeho muri sosiyete umengo abakobwa turi abantu bo ku sinzi oya nta gutegereza nabo bo bashobora kwiha kandi bakihaza Eh, Eh, ni ugukura Ntabwo- ni ugukura amabu- amaboko mu mpuzu nk'uko mubivuga
yego cyane Eh, twakire n'itunga n'itunga uranyumva
yego urahagana he
tubugendera mu burundi Eh, mumeze mute
ni ukuri tumaze mudafashe nuko Ah, ubu ni ikibazo ufitiye claudine cyangwa ni intwererane
yari nk'intererano nagomba gutanga Mhm.
Eh, ikintu cya mbere vrema merci boko ndamushimiye kuri icyo gitekerezo bagize cyo kumva yuko bakwishyira hamwe kugira ngo bikunde abafite gutegura ikintu gishobora kuzabafasha muri kazoza Mhm.
bagomba kuvuga nk'ibyaruka ko ni konseye ni ukuri hari hageze aho uruka rwose yumva yuko ngo kwitegurira imirimo yo muri kadoda dushobora gukora inyuma y'impu- inyuma y'amashuri yabo kuko ugerageje kuraba abamonde turimo kino gihe biragoye kugira ngo umuntu ari we wese aba yaribye kugira ngo leta ibashe kuronka ubuzi ibaha byose cyangwa umuntu ari we wese ariko mu ishuri rigakuru uba wiga urafite ubumenyi cyane akabijanye n'ibyo waba warakurikiranye ukura mu ishuri Mhm.
ubwo bumenyi re- ubwo bumenyi rero iyo ugiye mu buzima busanzwe ukabufatika ugahiga ikintu kanaka ushobora gukora kijyanye na buryo bumenyi uba warize ukabusangiza n'abandi inyuma y'iminsi mikeya urashobora kugira icyo wimariye ukakimarira umuryango none n'igihugu kikahungukira ndumva rero yuko bema cyari ikintu garuka rwose byagomba gufatiraho rukigira kuri abo bakodine bakoze umugambi imigambi ni myinshi yo gukora cyo gukora ibyo bya salada fasire gusa ariko imigambi ni myinshi bema kandi umuntu ariko dushobora kumuteza imbere bema ndabateye intege kuba yaje rwose bakoze igikorwa cyiza n'ubundi garuka twagomba kubigiraho gusa ikindi cy'usanga kibaho urashobora kuba ufite icyo gitekerezo nk'uko yabivuze ariko byari byiza yuko umuntu wese wumva yuko afite icyo aterera ubwaruka rubara abantu bo gufatwa mu mugongo kugira ngo biteze imbere kuko nibo burundi bw'ejo nibo bagiye icyo bamariye isi ejo twema gusa ikintu cy'inkoramutima navuga kuhaje burema kandi serivisi kuri ba korudine bimeze neza cyane Yewe, urakoze cyane rwose nitunga Eh, hari no na antoine nzafatwa nayo uvuze ati kwihangira umurimo ni inshingano y'urubyiruko kuko ubu kwiga ni ukugira ngo wiyungure ubu- wiyungure ubumenyi bitandukanye cyane na kera aho umuntu yigaga kugira ngo azabone akazi kamuhemba amafaranga atubutse azamufasha kwiteza imbere none ubu byarahindutse pe urumva rero buri wese ni ukugerageza kwirwanaho ubumenyi yakuye mu ishuri akabukoresha kugira ngo bugire aho bumugeza Ah, claudine hari icyo wabivugaho
ibyo bintu ndabishyigikiye cyane rwose burya abakera nibo bakunda kutubwira ngo burya uwize ntiga kamwe kandi abajene ubu uyu turi biragoye guheza amashuri ngo utuguma wicaye kuri bata ngo utuguma wicaye hehe ni byiza kuba akarorero kuri wewe ku muryango wawe wakurungutse kwiga no ku batoyi bawe basigaye inyuma cyane cyane kuko niba waheze amashuri ukicara turabona kuri batoyi bacu benshi baca baheba amashuri na mukuru wanje yize ntacyo biri kubera mu marira mugabo ni waramukugize pa ugakeye ikintu muto iwawe akabona ati eh naka naho atati yaronka akazi ka leta yarakoze iki
Ye- biratanga kure- kuraje kuri batoyi bacu bari inyuma yacu ye, ni ka karorero wavugaga radiyo Yego.
ijwi rya amerika i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda twakire na nowa nowa
yego ndabumva urahagana hehe
ndi mu cya- ntara ya cyankuzo mu burundi Mm, mu cyankuzo mbese muratwumva gute murimo kutwumvira kuri telefone cyangwa ni ku mirongo ya kuri ya- telefone mirongo migufi?
eh, duca duca kuri facebook eh, kugira dukurikirane Mhm. Nuko.
yego I- ufite ikibazo cyangwa ni Nagomba igitekerezo nanjye eh, ni ikibazo nagomba kubaza uwo mutumire Mhm.
ukuntu biyumviriye uwo mugambi bakaja hamwe kugira ngo bashobore kwikorera ishyirahamwe ryabo baba babyiyumviye gute mbe kugira baronke uburyo bwo gutanguza byoba byaraboroheye cyane kugira baronke ibikoresho ce bararose ubufasha Eh, nagomba kuvuga no ku kindi kibazo kigira gatatu none mwe ko mwamaze gutanguza iryo shyirahamwe ryanyu rigatangwa gukora nta kuntu mwafasha n'urundi rwaruka rwinshi rwamaze amashure rutagira akazi kugira nabwo rushobore kwiteza imbere ugakora ibikorwa byago wiharije nk'uko mwe mwabikoze ego utubazo twanjye ni utu urakoze cyane nowa ariko reka nanjye nkwibarize uragira ngo urwo rwaruka barufashe iki se ko nabo bagitangira ra
Ah, nagira abo baramaze kugira aho bageze Oya.
kugira ngo cyangwa bara- baba barose inkunga ibatere inkunga yoba yara- barakuye ahandi oya bagafasha nk'urundi rwaruka ahandi bagasabira inkunga nawe zo zikabafasha Mm, ni uko utakuri uta- u- ushobora kuba utari udukurikiye turabizi ko mu burundi hari ikibazo cyo kutwumva ariko yakomeje kubivuga nibo ubwabo bishyiriye twa kotisasiyo hamwe bashakisha uburyo babona udukoresho n'ibyo bari batangiranye bimwe bim- ngo byaranapfuye ubwo rero Eh, eh, wa- ura- waguma hafi ku buryo agusobanurira ko wari ut- wari wabajije nyine Yego, ukuntu wa- umugambi nubwo yari Yego, yabivuze wa- ariko muri makeya yakubwira Eh, claudine musobanurire muri makeya ukuntu icyo gitekerezo nyine cyabajemo uwo mugambi mukawufataho gukora sano de coiffure hanyuma n'uburyo mwabigenje yibazaga niba mwa- hari inkunga mwabonye
rero arakoze cyane no ku bibazo abajije ingana twiyumviriye umugambi nababwiye turi abakobwa cumi dufite imigambi myinshi mbere wanashaka ntitwatanguriye kuri salo do kwafire kuko ariwo mugambi wonyine dufite alo komeza turakumva halo yego dutangura um- salo do kwafire nuko ari wo mutahe twaronse nagerageje kubivuga
Eh, wa- wabivuze ariko ikibazo Harimo- ikibazo ni uko mu burundi harimo batarimo abafite kutumva iyindi migambi mugabo tutarashobora gushikako kubera uburyo bwabaye buke Mhm.
mu gutangura salon de coiffure twari du- mu gutangura association d'abord twatanguye muri 2017 mu bihumbi bibiri na cumi n'indwi Mhm.
mugabo salon de coiffure twagiye kuyugurura muri novembre mu kuri cumi na rimwe 2018 umwaka ushize ni ukuvuga hari haheze umwaka urenga tugira amakotization tubona tutugeza aha majora gute twongera ko gute buke buke turatinda turabona ati turashitse ku mahera ya turaba umugambi tuyakoresha Eh, ariko gutanguza rero sarodo kwa fili sino iyo tuza kuba dufite amahera menshi tuba dufite imigambi myinshi dore karavuga ngo byo gufasha abandi bajene twebwe mu gutangura asosiyasiyo twari dufite ihangiro y'uko dushobora ku- kugira sinzi ko navuga ngo ankadurema cyangwa iki abakobwa bariko baraheza amashuri ubu aba bari fondamantare urumva ko duhejeje za kaminuza kuko aribwo cyitegererezo muri sosiyete turimo yego
ariko mugabo umutahe tubana muto turasanga sando kwa fire ariko iyo tuza kuba rero tumutahe ubundi tuba tukicumi gusa mwabaye benshi
tuba twabaye benshi tugana nko ku ijana amajana abiri amajana angahe mugabo nk'uko dufite viziyo yuko tuzoshika ku ijana ku majana abiri Mm.
nicyo kibazo tudashobora guhera abana dukora ariko uwashaka kuza mwamwakira akazana kotizasiyo nawe akaza agaku- agakora hamwe namwe
tumva ngira ko byo mwishyurahamwe Okay, ubwo wabegera akababaza mukareba niba bishoboka ego Eh, niba mugabo ushaka- icyitegererezo cyacu ariko ndavuga twatangutse no kwa fire ni ukubera twarutse na cyangwa iki Mhm, twaramaze umwaka wose turi mu makotizasiyo yego
yego Eh, kugara naho tubona ati turaronse umutaha uyu reka rero dutangura agaporoje gatoyi mhm,
yego nibyaramuka bikunze turiko turakora tudotsinda dushike ku mwanzuro wacu
ye. reka twese Yego.
abatwumva ko ari radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ikiganiro muri isanga turaganira na claudine ah, utubwira Niyo uburyo bakora kwizera.
niyo kwizera utubwira ishyirahamwe bashinze ribafasha mu- mu- mu tuntu dutandukanye ku- ko- kogosha imisatsi cyangwa se kumwa ah, rikorera Yego.
muri bubanza buraza kutubwira neza neza aho rikorera ku bantu bakwifuza kuba babageraho ariko twa- tubanza kwakira niyo nzima niyo nzima halo wiriwe uriko ndabumva ye urahagana he niyo nzima Nda- ndabumva yego urahagana hehe
Ah, ndi mu gihugu cya zambia i rusaka uri rusaka mwiriwe mute si rusaka yego Ah, tura- turameze neza vrema nuko Eh, hari akabazo se ufitiye claudine cyangwa ni igitekerezo Ah, ni igitekerezo kandi nshima Mm,
reka nshimire niyo kwizera mvuga yuko uno munsi abarundi baramaze kumenya icyo gukora abarundi baciye ubwenge abarundi bari ku rwego rukomeye kwiyumvira gukeya ikintu cyo gukora aho wara wiga witeze kuzokora akazi uhawe na leta ariko bo bagataha ku buryo gukora reka ndamushimira ati mvuga ati uri umukobwa mwiza mu bakobwa beza imana ibahezagire cyane icyo ni icya mbere
mhm.
hama ikindi cya kabiri ntabwo mantera umwete abandi barundi kubera yuko uno munsi uburundi mu by'ukuri uburundi ni buto natwe turi no mu gihugu cya zambia Mm.
ni abantu benshi bize na- bari- bamwe bize n'amakaminuza bagizeme ariko uno munsi ariko uno munsi bapfa bakora iby'iwabo bihangira imirimo y'iwabo Mhm.
so rero nashaka kuvuga rero ku bantu ba- b'abarundi uno munsi ntitushake kubona ko abantu ba- abanyeshuri ntimushake kubona ko leta ariyo ifisi inyishu z'ibibazo byanyu ahubwo muri mwebwe nyine mwokwigira n'inyishu z'ibibazo mufise kugira ngo mubashe kubaho mwibesheho kandi mutunge n'imiryango yanyu Mhm.
hama nkagira inama rero izo nshuti zanjye nimba warize uga- kwi- kwiga ni byiza kugira ngo ugire ubumenyi ariko hambavu ubumenyi wagize nawe ikire n'ibindi bintu nawe wokora bituma biguteza imbere utarinze gutega ama- amaboko kuri leta kuko leta leta ntabwo ishobora guhaza abantu bose biga batsinda uno munsi baba bagira ubuzi bakora nicyo ukunda
yego no ngaha muri zambia turi mu by'ukuri zambia igize amakampani menshi yarateye imbere ariko abantu batsinda uno munsi muri zambia nabo ubwabo bariko baronka ubuzi kubera yuko abatsinda ni benshi kandi igihugu gitaguka Mhm.
so Yeah.
rero ibyo ni ikintu cyiza abakobwa ndabashimye ahubwo n'ukuri imana ibahezagire asha- ibakomeze ahubwo bashobore kwigisha n'abandi bantu gukereya utuntu bokora bonyine bakiteza imbere batarenze gutega amaboko kuri leta cyangwa ahandi hantu Mhm. urakoze cyane niyo nzima
yego je numva nta bindi byinshi novuga Ihe.
ni ukubatera intege no kubashimira ku mugambi mwiza biyumviriye novuga ati kabisa uburundi bwateye imbere kuba tugiteza abantu biyumvira ibyo n'abandi babibonereho kugira ngo bonyine nabo bishakire n'inyishu y'ibibazo byabo cyangwa ntibibonderere ahazaza mu buzima bwabo Mhm. ndagushimiye cyane niyo nzima Eh, claudine wumvise ko abateye intege
ndashimye cyane niyo nzima Eh, urumva rero ka karorero Yego.
mwashakaga gutanga ubanza birimo kugenda biza
sa Ni akarorero mwa- um- mwari mugamije mushinga iriya sanondo kwafire cyangwa se mushinga ririya shyirahamwe ngo mwereke abakobwa ko mushoboye umukobwa ashoboye ntabwo si abakobwa gusa ndumva bishobora kuzagera no ku bandi batari abakobwa nabo bakamenya ko kwihangira umurimo ari ngombwa
Eh, ni byiza cyane na twe nitwe twashaka kwereka abajene ko dusho- dudategereza ku- kumetiriza umwuga kuyigaya Mhm.
kandi ko n'abakobwa dushoboye ibyo abagabo bashoboye Mm. rwose Yego.
iyo ni ndamushimiye cyane niyo nzima ku- kuntererana cyane Ye, urumva ko ahita anatubwira ko n- no muri Zambia aho aherereye ikibazo cy'ubushomeri cyangwa se ki- cy'utuzi gutegereza akazi ka leta atari byo baba bagambiriye iyo umuntu agize amahirwe akabona arigishijwe harahuguwe ko ubwo bumenyi agerageza kubukoresha mu bundi buryo
cyane rwose n'ibigenda ariko ndavuga yuko uwize akiga kamwe ategereza kuba modere kuri we ku mubyeyi wiwe no kuri batoya biwe basigaye inyuma yiwe Mm. none Yego.
tugarutse ku mbere y'uko dusubira ku murongo wa telefone nk'uko nakomeje kubivuga telefone zirimo ziri- ziracika ziracamo zikongera zigacika turimo gutakaza abantu ku mirongo ariko turakomeza kongera tubagerageze Ah, tugarutse rero kuri uyu mwuga wanyu kogosha mwogosha abandi
sa kogosha Ku- cyangwa kumwa Nge- nakoresheje kogosha kuko biri mu kinyarwanda ariko tuvuga
ndagitahura
nuko ni bande rero mu- Ariko- mumwe- muvuga mumwa
yego yego
twebwe muri sanado kwasire yacu tumwe abantu bose turamwa abana batoyi turamwa abagabo bakuze turamwa abamama bakuze bimwesha Mm.
yego tumwa bose uje wese muramwakira hanyuma se ku byerekeranye Yego.
n'ibiciro ubwo umwana n'umuntu um, cyangwa se umumama n'umupapa cyangwa umusore ushaka eh, aka coiffure nyine kagezweho bose mubaca amafaranga angana
Oya, ntitwabaca amafaranga angana Eh, yego hariho abamama usanga ku makwafu agoye ehe. kamodeli nyine kamwe karyoshye usanga usanga torihaca kimwe n'umuntu afite umushatsi ubayabaye Aha.
mu bisanzwe muri tarife y'iwacu muri salon de coiffure yari adulte ni ukuvuga umuntu akuze Mm.
ariha amahera aya
buri hari wese iyo bitwa ngo ko- eh, ngo cheveri lise eh,
ni ukuvuga imishatsi yarimo nka produit nka b'abakobwa defiza mu nyuma ukiyumvira kumwa kumwimwesha aha.
amafaranga ya si iriho aha.
uwo byifuza ni karibu n'abana rero n'abana rero tuvuga tuti tumweraya Mhm.
yego umugabo igiciro ntikivuna cyane Eh, ah, none se ubwo modeli muzikura hehe umuntu araza akabwa ati "Jye nshaka ko mubingirira gutya cyangwa namwe mushobora kureba umutwe w'umuntu mukamubwira muti wowe turabona ibikubereye ari ibi ngibi
Eh, atari ushaka guhindura kenshi ubonye umuntu aje urabona ati yari asanzwe yimwishukura zingana umutwe wiwe umeze Mhm.
ukamenya tu- uyu tumumwa par exemple nka ordinaire Mhm.
canke utuyu tumumwa ngo kiyayi niko tuvyitwa ibyo ni ukuvuga iki
sa bivuze iki
kiyayi Eh, bisobanuye iki
musigaza agashatsi gakeya hejuru Aha.
aha hepfo mengo murambona hepfo Ndimo kuku- ndimo bakawumara kukubona yego Yego.
Eh, hanyuma Eh.
hejuru ugasiga mwinshi nyuma ukagabanya Eh, Eh, Hanyuma- Everiste ugasanga ashaka kumukurira kiriya produit mhm.
hanyuma tarifu biri ngaho atabona ati je ndihaya ndihaya gukuraho produce si ugukata iyi misatsi idefurije hejuru hanyuma ubundi ugasiga iyo hasi kamera
Eh, ntibyoroshe ni igihe benshi ubyumva umengo biroroshye mugabo uri kuri tera usanga bigoye buke buke Eh, no- noneho se umugabo Eh, ufite uruhara we mumuha muramugabanyiriza akaba afite umu- Eh, umutwe so- wose uba utuzuyeho uwo ari we wese uko umusatsi abyifu- uko abyifuza turabimubwirira Eh, ariko mu giciro mukamugabanyiriza se
Ah, ate turavugana
No, yeah. hanyuma aba- mubona rero abantu baza babagana ari benshi ah, abo mukunze kubona ni bande ababyeyi babazanira abana kurusha uko bo baza cyangwa se mubona abagabo baza ari benshi abagore baza ari benshi abenshi mubona ni bande
ni ukuri kugera ubu mbese na- wanashaka haza bose mugabo twe turacyafite abahungu babiri badufasha kuko si bose batwemerera ko tubamwa hariho abagabo baza bakavuga ati "Eh, nawe uri nk'umwana wanjye uri umukobwa wanjye bimwe twamenyereye kuva kera Mm.
avuga ati nta mukobwa yonkora ku mutwe ni umu- ni umukazana wanjye Yo,
yego imico nta- ariko ntabwo ira- hakaba n'abandi baza babyishimira eh,
agati ni iterambere mu gihugu ni iterambere mu ntara ni iterambere
yeah.
muri sosiyete Mm.
ego ti- nshaka ko ari umukobwa amwe. hakabaho n'abava kure bavuga ati jewe ngiye hariya ayi ngiye kwimwesha muri ya salo y'abakobwa nshaka ko ari umukobwa amwe." yego
ego Ere, twakire na samweli samweli
sabwe sabwe wiri neza urahagana hehe
hano wi udukurikiye urahagana he samwe
bo uyu mwanya mpagaze mu burundi mu ntara ya ruyigi Mm, mu ruyigi mumeze mutese
bo twebwe mu ruyigi tumeze neza kiretse kariya gashomeri katurembeje
murimo kutwumvira ku- Yego.
murimo kutwumvira kuri telefone namwe
Sa- ndimo ndabumvira kuri interineti kuri interineti yego no kufite se akabazo cyangwa ni intererano
bo jiragomba ku ku ntererano mubona ko tuko tura mwako muravuga ibijanye n'abo bigeme bashoboye kwiyungunganya Eh, nanje nababwira ko ubu ndi muri uwo mugwi wo kuba biyungunganya muga jewe nanje nkaba ndiko ndakora ibintu byo gushona Eh, eh, impuzu bitumwe n'uko uwatabuze uruhare rero ubwa mbere ni ugutera intege abo bashiki bacu nta na kimwe badashoboye nta muntu wese atashoboye kimwe gusa dukwiye kuganira n'urundi rwaruka rwinshi kugira ngo rujijuke twijukire kwihangira imirimo nk'uko topiki yabivuze yego hanyuma se aderin i- i- impuzu udoda ni- eh, cyangwa se ushona ni iz'abantu bose cyangwa hari speciality ufite Sa- impuzu usho- ushona
eh, niza niza abantu bakuru ushone- ushona imyenda y'abagore cyangwa se ni n'iy'abagabo
ni ukuvuga jeshona imyenda yose amashati y'abagore kositime ndabishona byose
Mhm. wowe ushonera hehe se
shonera mu mujyi wo mu ruyigi mu ruyigi ndumva nawe waramaze ku- kwihangira umurimo rwose
Eh, kubera nararindiriye mati imyaka ishika umunani nk'ijya amashure naciye mbura ikintu nkora cyangwa nkawumbwira nje kwiga uwo mwuga Mhm.
ubu rero urantunze n'umuryango wanje yego urumva na- nawe bagomba kugufatiraho akarorero
Eh, kimwe gusa kandi ni kubera nyine bigoye twasaba dufata mu maboko hari ibikoresho tubura kugira ngo dukore nk'abize nyene Mhm. Ye. Nka- nk'ubuyobozi iyo mubwitabaje hari icyo bushobora kubarira
aho nibaza ko bitoshoboka kandi bitoshoboka kubera ko eh, abahanze ubuyobozi ni benshi kandi bica bisaba ingingo nyinshi Mhm. Nta- ariko mwa- mwapfa kugerageza ariko
kugerageza byogora kiretse uronse umugiraneza muhurirana akagufasha nawe kwitura ubuyobozi iyo nzira ntiyoshika namwe murabizi
mu kinyarwanda baravuga ngo ntawe utakanya agata gahambuye ushobora ku- kugerageza yenda ugasanga hari nk'inkunga iba yagenewe nk'abantu nk'abo babihangiye imirimo
Bo, ibyo Awa, twabigerageje bagaca bakubwira ngo tujye mu mashyirahamwe oro mu mashyirahamwe naho eh, hari igihe uca usanga bitari ko biroroha cyane kubera ko bica bijyamwe n'abandi benshi kumbure eh, bitabaraba Mhm. Ye, bishobora ku- Ego.
ye sawa rero reka ngushimire kuba udukurikiye um, korodina hari icyo Sawa.
wavuga ku byo uh, Allo?
hari icyo wavuga ku byo uyu muvandimwe avuze
mwega arakoze cyane ndumva avuze amajambo meza tubyumva kumwe ni ibyo turi ko turavuga ati ntawoheza ashure ngo ashaje kwicara muhira mugabo icyo nakongera ko gatoyi ni uko mu kirundi niho bavuga ngo umutwe w'umwe ntiwigira inama kandi iyo mugiye hamwe muri umwe muri babiri muri batatu mufite umugambi umwe bitanga ingufu gusumba ngira ngo n'abishyize hamwe imana irabasanga niko njya mbyumva
yego Mm, kandi mu kinyarwanda baba baravuga ngo umutwe umwe wifasha gusara ntawe udake- ntawe udakenera undi ngo wifasha gusara ntiwifasha gusaba
no um, mu kanya wari utubwiye ibijyanye ni- n'inzitizi hari kimwe wari ukomojeho kijyana n'inzitizi muhura- mushobora guhura nazo uvuga uti nk'abantu bakuru umuntu w'umugabo akavuga ati oya rwose ntabwo uri bu- bumwe ndashaka umusore cyangwa se umuntu w'umugabo ari we uba- aba ari we untwara mu mutwe izindi nzitizi muri makeya nk'ingorane zindi muhura nazo muri kino gihe ni izihe
inzitizi ni nyinshi cyane uretse abo baza bakanga ko tubamwa tugira ntemba twatanguye poroje dufite umutahe muto rero twatanguje umutahe w'ibihumbi amajana atandatu arenga gatoyi mugabo ubaho tugeze tubona umengo sinzi twasanze mu kwiga amamashini arapfa ibiki uburyo ni buke cyane n'ukuri uburyo ni buke cyane mugabo turabibamwo uko tukabona umengo tudokwegera imbere iyo ni inzitizi ya mbere y'uko twagiye mu bintu tutiteguriye plombe sivyanse uku tuzogira uku iyo ni inzitizi imwe inzitizi ya kabiri Alo?
we turakumva
inzitizi ya kabiri niyo novuga y'abantu baza nyine bakavuga ati mwebwe ntimwonkora ku mutwe ibintu nk'ibyo abandi bakaza bavuga ngo mbega mwaherereza kaminuza kugira ngo mu- mu- muze kumwa kamengo tu- twagiye mu bintu bisuzuguritse kamengo sinzi mujye mubabwira ko nta Umva rero- mwuga udatunga umuntu Ata.
ni ukubabwira ko nta Yego, mwuga umwuga wose eh, ushobora gutunga umuntu icyangombwa ni uko aba awukoze neza Eh, Mm.
kuko n'abiba bariba tureke twebwe tuba turi ko dukoresha amaboko yacu uwo uwo mwuga wo ni mubi Ni tatu ari uwo ni- kwiba no kuroga wo nta- ntabwo ari ntabwo umuntu ni- uwo ni mubi ntabwo umuntu yawushyigikira
yego abatudekuraje vrema ntibabura hariho abaje badutwenga ngo abakobwa ba- bajya guhagarara hejuru y'abagabo abandi bakaza bavuga ati none mwebwe mwahejeje amashure kugira ngo muze kumwa Okay, none mwa- wababwira iki rero muri makeya dusigaje amasegonda makeya ni inama wabaha abo bose ni ni izihe muri make Yego. icya mbere na mbere cyose ni uko ibyo mwariko muravuga ati nta mwuga udatunga umuntu kiretse- ba- mu kirundi bavuga ngo keretse uwo kuroga yego
yego Mm.
icya kabiri ni uko twebwe abajene turiko turaheza amashure twige kuba akarorero k'abandi Ye. reka rero ngushimire tureke ndumva kugaya imyuga Ye.
I- icya gatatu
vuba na vuba nashaka mpamagarire abafasha abafasha abajene ni ukuri ikibazo c'imitahe ni ikibazo gikomeye cyane ku bajene Ye.
naho muja hamwe musanga mutaguje umutahe muto ugasanga ayo mashirahamwe afasha ashaka gufasha barya bamaze Yego.
kugera ahantu bamaze gushika kuri ibi bamaze gushika kuri Urakoze cyane, biriya Claudine.
oro hariho abantu batoyi bariko barashaka kwegera imbere gatoyi mugabo babura abantu bo bapfuye gatoyi Eh, urakoze cyane claudine kwizera nshimire kandi n'abari baduteze amatwi abaduhamagaye aho tutabashije guhamagara namwe mukomeze kutwihangana n'ikibazo cya telefone twunga ibyuma yari eteni utku yarafatanije na fasiri gebeho kuri mikoro eugenia mukankusi mukomeze kugira ibihe byiza